hii ni redio y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki mirongo ibiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije mu rwanda inzego z'ubutegetsi zivuga ko gukaraba intoki neza bitaraba umuco kuri benshi mu banyarwanda kuko ubu biri ku bice bine ku ijana abamesera haruguru ibyo cyambu cyabo tukayavoma bo abamesera hepfo nabo bakayavoma n'abamesera gutya hepfo handi nabo bakayavoma ubwo nyine tuvoma nyine ari nk'umwanda tuvoma mbega nyine bishoboka uyu ni umunyagihugu wo mu rusizi avuga ko umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku no koza intoke iyi nkuru cyo kimwe n'ikiganiro vise perezida wa mbere w'uburundi yahaye ijwi ry'amerika yemeza ko igitero cyabaye mu mpera z'indwi iheze cyaturutse mu rwanda ikiganiro umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda yahaye ijwi ry'amerika kuri ibyo birego by'uburundi hamwe n'ikiganiro amerikana turabigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugezi wacu aloise bigirimana aramutse neza aloise umwanya ni wawe urakoze frederic turayahera kuyavugwa ku burundi ibiro vya perezida wa leta z'ubumwe za amerika vyamenyesheje inama nshingamateka y'ico gihugu ko ingingo ishira uburundi mu bihe bidasanzwe ibandanya n'ingingo yafashwe biciye mu itegeko rya perezida wa amerika nimero cumi na zitatu ibihu amajana indwi na cumi na kabiri ryasinywe ku itariki mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu butumwa ibiro vya perezida donald trump byarungikiye inama nshingamateka byasiguye ko mu burundi hakivugwa ubwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu uguta mu mvuto bamwe n'abandi amajambo abiba urwanko gucanamwo no kutihanganirana muri politike ku bwa perezidanse ya amerika ico cuka kirabandanya kirabangamiye amahoro umutekano n'iterambere rirama by'uburundi n'akarere burimo leta z'ubumwe za amerika ibicishije muri iryo kete yemeje ko umutekano wayo na politiki yayo mu makungu nabyo bibangamiwe n'ico cuka ari naco gituma amerika ikomeza ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu burundi hano muri amerika abademokarate mu nama nshingamateka ejo ku wa kabiri baratanguje indwi igira kabiri mu kumviriza ibyabona ku matohoza ku byagirizwa perezida donald trump abiswe ko bazi amakuru ya mbere ku byabaye baragize icyo bavuga ku kiganiro perezida trump yagiranye na perezida wa ukraine volodimir zelenski ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi iyo ni nayo yabaye imbarutso mu gutanguza iperereza ku byaha perezida donald trump akekwa ko byotuma yagirizwa akaburana mu gihe atsinzwe agakugwa ku butegetsi abategetsi babiri bo mu gisata kijejwe umutekano mu gihugu muri leta z'ubumwe za amerika babwiye umurwi w'abashingamateka uri kuraperereza kuri trump ko bagize amakenga kandi bahungabanye igihe trump yahimiriza perezida volodimir zelenski wa ukraine mu kiganiro bagiranye kuri telefone mu kwezi kw'indwi itariki ya mirongo ibiri na gatanu amusaba gutanguza itohoza ku nyungu ziwe bwite za politike lieutenant colonel alexander vindman umuyobozi ajejwe ibibazo by'uburayi mu kanama k'igihugu kajejwe umutekano yarumva igihe trump yasaba zelenski gutohoza ku mudemokrate bashobora kuzohiganwa muri bibiri na mirongo ibiri nawe akaba ari wahoze ari perezida joe ari visi perezida w'igihugu joe biden hamwe n'umuhungu wiwe hunter biden Vindman yavuze ko ivyo yumvise bitari bikwiye kuvugwa kandi ataho bihuriye n'inyungu z'igihugu mu bijanye n'umutekano Jennifer Williams nawe umuhanuzi wa Vice President Mike Pence mu byo imigenderanire n'amakungu nawe yarumvise ibyo Trump na Zelensky bavuganye kuri telefone yavuze ko gusaba itohoza kuri Biden bitari bimenyerewe kuko ari ukwivanga muri politike uko ari cenda bazoheza bose kumvirizwa gushika ejo ku munsi wa kane
washington ijwi rya amerika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe agateka kazi na muntu byariyamirije byaramiriye kure ikigongwe perezida wa leta z'ubumwe za amerika yahaye abasirikare batatu ba amerika bagirijwe ibyaha byo mu ntambara univuga ko ibyaha byo mu ntambara ari ibyaha bitababarirwa umuvugizi w'ibiro bya oni bijejwe agateka kazina muntu rupert colville avuga ko abo basirikare batatu baciye ku biri n'amategeko mpuzamakungu harimo gusaba mu ikoraniro kurasa mu ikoraniro ry'abasivile no kwica imbohe zafatiwe ku rugamba oni yavuze ko ingingo ya perezida donald trump yo kubabarira abo bagabo ari ubutumwa bubi bwarungikiwe abasirikare bari mu bice bitandukanye ku isi mu karere sentare muri repubulika ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraciriye umunyororo wo guherayo umukomanda w'ingabo yararongoye umugwi w'abarwanyi witwa Raiya Mutomboki ku byaha bihungabanya agateka ka muntu harimo gufata ku nguvu abakenyezi barenga ijana mu buseruko bw'igihugu Frederic Masudi Alimasi azwi ku izina ry'igitazirano rya Koko di Koko yagiriwe n'ibyaha byo mu ntambara harimo gufata abakenyezi ku nguvu gutanga ishano kuboreza igufa ubwicanyi mu bitero mu mihana y'abanyagihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nk'uko byashyikirijwe ejo kuwa kabiri na sentare ya gisirikare mu gisagara cya bukavu mu kurangiza kompanyi z'indege Ethiopian Airlines na Kenya Airlines zaragabishije guhagarika ingendo ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Cijuba muri Sudani y'ubumanuko kuko imizigo y'ingenzi zabo yama yibwe inyuma y'inama y'abashikiranganje yo ku munsi wa gatanu umuvugizi wa leta ya Sudani y'ubumanuko Michael McWay yashikirije leta amakenga y'izo kompanyi zibiri avuga ko zigamije guhagarika kuja ijuba ku mvo z'ubwo busuma ariko izo kompanyi zibiri ntizatomoye ryari bazotangura guhagarika izo ngendo
urakoze haroyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini leta y'uburundi yatangaje ko yiteguriye gukumira igitero cyose aho coturuka hose igicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sinimwo yaremeje ko igitero cabaye mu mpera z'indwi iheze caturutse mu rwanda mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wacu venuste nshimiyimana yavuze ko burundi butekanye kandi ko imbibe zose zirinzwe neza umushinga ntaye gaston sindimwo muri cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'uburundi murakaze neza ku ijwi ry'amerika ejo twumvise amakuru yahise kuri radiyo burundi avuga yuko hari igitero cyaturutse mu rwanda kikaba cyagabwe kuri komini ya mabayi iri mu majyaruguru y'uburundi mwatubwira muri makeya y'icyo mubiziho byemeza yuko ibyo bene ibyo bikorwa aba ari ibikorwa bikorwa mu ibanga mugabo twebwe icyo tuvuga ni uko icyo gitero cyabaye nk'uko mwabyumvise umugabo twebwe tukaba twipanze neza kugira ngo igitero cyose cyoza kiva aho kivuye kose dushobora guhisura nyuma atangurana icyo cyarabaye rero ku ijoro ry'itariki ya cumi na zitandatu kandi ibintu bikaba byifashe neza mu gice cy'uburundi none se magingo aya nibutse yuko ari mwebwe mufite mu nshingano zanyu harimo no kurengera ubusugire bw'igihugu no kwivuna umwansi murakora iki kugira ngo nyine murinde ubusugire bw'igihugu cyanyu twebwe tubamenyesha ko atabwoba dufise kuko imbibe z'igihugu cyacu zirarinzwe n'intwaramiheto z'uburundi ku buryo uwo ari we wese yakwiyumvira ko ashobora kuduca mu ryahumye bidakunda kandi noneho mu minsi iza tugiye gukomeza kurinda umutekano ku mbibe eka no mu gihugu hagati kuko murazi muri bino bihe ari ibihe abagizi ba nabi cyangwa abadakunda uburundi bakunda gufatira ko kugira ngo badurumbanye umutekano n'amahoro mu gice cyacu burundu muvuze ikibazo cy'umutekano ku mbibe ndetse no mu gihugu imbere abanyagihugu ubu ngubu ndavuga cyane cyane nk'abatuye muri iriya komine ya mabayi murabahumuriza gute kugira ngo bumve ko batekanye basanzwe bahumuye kuko umutekano ni uwabo nacyo gituma twabimenye kare kubera abenegihugu bateraniye amahoro umutekano bakamenyesha inzego z'umutekano kugira ngo ntituze kuyora amazi amaze guseseka nicyo gituma byanyarutse mbere n'umutekano ukaba usasagaye muri komini y'amabaye yose ariko se mwavuze yuko abateye bari baturutse mu gihugu kibanyi cy'u rwanda musobanura gute ko hari ako kantu nakwita agasomborotso hagati y'ibihugu byanyu byombi kugeza n'aho haba ibintu by'ibitero ibyo twavuze ko igitero cyavuye mu gihugu cy'u rwanda eh, tukaba turindiye yuko hoba amatohoza yagutse kugira tumenye ninde yayikoze byagenze gute eh, kuri uno munsi ntitubabwira uko byifashe eh, tukaba turindiye ko amatohoza aheza hanyuma tukazabishikiriza ku mugaragaro uko byifashe mwaba mufite umubare w'abantu bashobora kuba baraguye muri ibyo bitero Eh, gushika uno munsi ingabo z'igihugu zifashe neza ibindi muzobishikirizwa hanyuma nihamara kuba itohoza rikwiye mushinga ntahe gaston sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi ndabashimiye cyane turabashimiye na twebwe murakoze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ah, tukiri kandi kuri iyi nkuru leta y'u rwanda nayo yagize ico ivuga mugenzi wacu asumita kabuyi yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare c'u rwanda So, twe- twebwe rero nta- ni- nta- ntacyo tubiziho twumva ko ntacyo twabivuga cyane cyane ko eh, n'ibivugwa nta n'uratumensioninga kujya kujya aho ngaho ngo umuntu anasobanure uye- ushobora no kuvuga ati ariko mwebwe viwe mwambajije nkande ko jyewe nta n'uravuga eh, rdf Ga- gavumenti yavuze ko igitero cyavuye mu rwanda So, it's not, eh, ingabo z'u rwanda igitero ko cyavuye mu rwanda ubwo bishobora kuba hasi hari igitero cy'abasivile bicaye I don't know. ayo wishi nk'uku nanjye umuhamagara gutya wahamagara wa wundi nabonye kuri videwo yavugiye i Burundi uwo nguwo niwe muba mukwiye kubaza sincere kuko bavuze bavuye mu rwanda ni ingabo z'u rwanda ni iki muri rdf ntacyo twabivugaho kuko nta n'icyo tunabiziho uko mubibona kuri social media niko tubibona ubwo rero aba- ababivuga nk'uko bisanzwe baza- bazatanga impamvu za bazagaragaza ukuri kwabyo impamvu tutanabivugaho ni uko hariho channels i- haramutse- i- niko basanzwe kwa Ni ukuvuga ko ariko basanzwe bibaho kuri social media kuri ike bikavugwa ariko inzira nziza ni uko hariho inzira zemewe haramutse haba- habaye n'ikibazo nk'uko natwe tubikora kugaragaza ikibazo mu nzira zemewe niba cyanabaye twebwe muri rdf ntacyo tubiziho inzira zemewe ni nk'izihe mwa- muvuga hariho diplomatic channels iyo haramutse habaye ikibazo ntabwo ari ukugira ngo uvuge ngo u rwanda cyangwa na komenti jewe numva zitari na ngombwa kuko ntawe uravuga ntawe uravuga u rwanda ntacyo mubiziho nta nta n'icyo tunabivugaho nta n'icyo munabivugaho Eh, twese tubibona nk'uko namwe mubibona ahubwo ngira ngo amakuru mwayabaza ababivuga n'ababitangaza
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gihe kuri uyu wa kabiri mu rwanda hibutswe umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwiherero ndetse n'uwahariwe gukaraba intoke inzego z'ubutegetsi zivuga ko gukaraba intoke neza bitaraba umuco kuri benshi mu banyarwanda kuko ubu biri ku bice bine ku ijana iyi minsi yombi ihimbajwe mu gihe kandi mu rwanda hari ahakigaragara ibibazo byo kutabona amazi meza yo gukoresha mu isuku ryo mu rugo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu temisitokire mutijima ubusanzwe umunsi mpuzamahanga wahariwe gukaraba intoki wizihizwa buri tariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa cumi icyakora inzego z'ubutegetsi mu rwanda zivuga ko zawuhuje n'uyu wahariwe ubwiherero cyangwa se imisarane wizihizwa ku itariki ya cumi n'icyenda ugushyingo kuko yombi ari magirirane mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda bwana muvunyi zuberi ni umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri minisiteri y'ubuzima aha mu rwanda mu by'ukuri iyo ugiye kureba usanga ari iminsi ikurikirana ariko iri magirirane kuko dushishikariza abantu gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune nyuma yo kuva mu bwiherero ndetse no guhanagura n'umwana nawe witumye iyi minsi rero yashyizweho kubera uburemere n'umutwaro uterwa n'indwara zituruka ku mwanda bitewe no kudakaraba intoki kutagira no kudakoresha neza umusarani icyo wageneye indwara ni nyinshi zishobora kwirindwa ziterwa n'umwanda tuzi inzoka zo mu nda impiswi indwara z'uruhu nk'ubuheri amavunja
impuguke mu by'ubuvuzi ku rwego mpuzamahanga zigaragaza ko gukaraba intoki kandi neza hifashishijwe amazi asukuye n'isabune birinda ubikoze indwara ziterwa n'umwanda ku kigero cya mirongo ine ku ijana ni mu gihe gukoresha ubwiherero bwujuje ibisabwa nabyo bitanga ubwirinzi kuri bene izo ndwara ku kigero cya mirongo itatu ku ijana igiteye impungenge ariko kugeza ubu imibare y'ishami rya loni ryita ku buvuzi ku isi oms igaragaza ko abarenga miliyari ebyiri n'ibice bine hirya no hino ku isi nta bwiherero bwiza bafite mu rwanda ho nubwo inzego z'ubutegetsi zidatomora ngo zigaragaze uko iki kibazo cyo kutagira ubwiherero bwiza gihagaze zemera ko naho kigihari nubwo zivuga ko kigenda kigabanuka bamwe mu baturage batunga agatoki ubukene nk'imwe mu ntandaro zituma batagira ubwiherero bwujuje ibisabwa ubwiherero baragerageza ariko ntabwo ari bose imbogamizi zihari ni uko bamwe ari abakene nta bushobozi baba bafite ariko ufite ubushobozi afite ubwiherero bukwiriye tuwarete ngo buriya kuyubaka iragoye buriya ukuntu uyibona kuyicukura ni ibintu biri hano bigoye ni mu mabuye kandi ni ahantu hakomeye kuyibona rero hari ubwo uyibona ukabura isakaro kuko nanjye ubu ndayifite ntisakaye ariko ndayifite
ni mu gihe ku birebana no gukaraba intoki naho nubwo ari imwe mu ngamba ifasha mu gukumira indwara inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko abanyarwanda batarabigira umuco nubwo aha hagaragazwa ikibazo mu birebana n'imyumvire hari n'abagaragaza imbogamizi mu birebana no kubona amazi meza aho bamwe bakivoma mu nzuzi n'ibiyaga ku buryo no kubona yo kunywa asukuye bikibagoye aba ni bamwe mu batuye mu karere ka rusizi aho uyu munsi wizihirijwe baganiriye n'ijwi rya amerika mu bihe binyuranye abamesera haruguru icyo cyambu cyabo tukayavoma bo abamesera hepfo nabo bakayavoma n'abamesera gutya hepfo hani nabo bakayavoma ubwo nyine tuvoma nyine ari nk'umwanda tuvoma mbega nyine bishoboka nibwo kurwaragurika ugasanga nyine ubuzima buri kucanga benshi ugasanga ubwana buri gukura bugwaragurika ari irubyiro nyine icyifuzo cyacu niko twabona natwe nyine amatiyo mu midugudu yacu y'ubudehe tukajya tunywa nyine amazi asobanutse pana tutanywa birirwa bameseramo ibyayi by'abana icyakora inzego z'ubutegetsi zivuga ko hari imishinga irimo gushyirwa mu bikorwa ngo abaturage babone amazi meza bwana kayumba efuremu ayobora akarere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba ubu turi gukora poroje y'amazi yaratangiye hano haruguru mu murenge wa gikundamvura murazi hano ku muhanda hari shanti nini cyane turi gukorana n'abashinwa na wasaka izatanga amazi muri kino gice cya bugarama igice cya gikundamvura murenge gikundamvura ndetse n'utugari tumwe tw'umurenge wa butare ku buryo ndeba ngasanga ikibazo cy'amazi makeya hano muri uyu murenge agifite igisubizo mu gihe gitoya cyane kugeza ubu amazi meza afatwa nk'ishingiro ryo kubahiriza imigenzereze iboneye haba mu gukaraba intoki cyangwa se gukoresha ubwiherero mu buryo buboneye inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko agera ku banyarwanda ku kigero cya mirongo inani na karindwi n'ibice bine ku ijana minisiteri y'ubuzima mu rwanda ivuga ko ubusanzwe umuturage yagakwiye gukaraba intoki mu bihe bitanu by'ingenzi birimo nyuma yo kuva mu bwiherero mbere yo gutegura amafunguro mbere yo kurya mbere yo konsa no kugaburira abana ku babyeyi ndetse no mu gihe cyose zanduye icyakora abanyarwanda bubahiriza uko byakabaye ngo baracyari kuri kane n'ibice bine ku ijana gusa ubutegetsi bukavuga ko bwihaye gahunda y'imyaka itanu uhereye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ngo abanyarwanda bose babe bubahiriza amabwiriza agenga isuku y'intoki temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda unaho ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro amerikana caranze kahise hamwe n'ibi bihe tugezemwo ikiganiro tujye gushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde
mwaramutse neza inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite yatangiye gukora amaperereza ku byaha perezida donald trump akekwaho bishobora gutuma aregwa akaburana maze byamuhama agakurwa ku butegetsi nibyo bita impeachment ikaze mu kiganiro amerikana impeachment ni iki icya mbere ni igikorwa giteganijwe mu itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika mu ngingo yaryo ya kabiri riravuga ngo perezida visi perezida abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bazakurwa mu mirimo yabo biturutse ku kirego no guhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire igayitse ibyaha by'ubugambanyi na ruswa birumvikana naho ibyaha biremereye n'imyitwarire igayitse itegeko nshinga ntiribisobanura abahanga mu bya politiki bumva ko ari ibikorwa binyuranye n'indahiro umukuru w'igihugu akora iyo agitangira imirimo ye no gutakaza icyizere muri rubanda muri ibyo harimo nko gukoresha umwanya afite agamije inyungu ze bwite icya kabiri ninde ushinzwe impeachment mu ngingo yaryo ya mbere itegeko nshinga rivuga ko ari inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite wonyine gusa ushinzwe gukora impeachment ntabwo itegeko nshinga risobanura uko bigomba gukorwa gusa nk'uko umuco ubyerekana kuko si ubwa mbere ibya impeachment bibaye hano muri leta zunze ubumwe za amerika abadepite babanza gukora iperereza rigomba kwerekana ibyaha inteko ishinga amategeko irega umukuru w'igihugu muri iri perereza bakusanya ibimenyetso biri mu nyandiko bagahamagaza n'abatangabuhamya ushinjwa nawe afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye mu nyandiko cyangwa mu magambo ijwi rya amerika ku birebana na perezida trump iperereza ryatangiye mu gihe komite esheshatu z'umutwe w'abadepite zari zisanzwe zikora amaperereza ku mikorere y'umukuru w'igihugu mu rwego rw'inshingano zawo zisanzwe mu itegeko nshinga zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma izi komite ni izishinzwe inzego z'ubutasi inzego z'ubutabera imikorere ya guverinoma ububanyi n'amahanga n'imari ya leta mu magambo make izi komite zirakora amaperereza yo kumenya niba uburusiya bwarafashije perezida trump gutorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu no kumenya niba hari imisoro ya leta atatanze mu myaka yashize muri iri perereza rishya madamu nancy pelosi perezida w'inteko y'abadepite yahaye amabwiriza izi komite zose esheshatu yo kwihutisha amaperereza yazo no guhuriza hamwe imyanzuro yazo zizayiha komite y'ubucamanza noneho yo yandika umushinga w'ikirego nk'uko umushinga w'itegeko risanzwe uba wanditse ingingo ku yindi komite y'ubucamanza nayo izawushyikiriza inteko rusange y'abadepite bose hamwe inteko y'abadepite yose igomba kwemeza burundu na kimwe cya kabiri hiyongereyeho ijwi rimwe umushinga w'ikirego iyo imaze kwemeza ingingo zose biba bibaye ikirego burundu nicyo cyitwa impeachment umutwe w'abadepite nawo ushyikiriza iki kirego impeachment umutwe wa sena ugahita uhinduka urukiko rukaburanisha uregwa ibi tuzabigarukaho ubutaha nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buryo bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
zabikora ibyiza byose n'ibiryoshye byose ni weekend abashaka kuruhuka mu bwonko abishimira kubaho ndetse n'abaryoshye abenshi babera umugisha hari n'abibera ihurizo nabyo ni ibisanzwe hari ababona abakunzi b'iyo minsi hari n'abakurwa muri iyo minsi uru rukundo rwo ni amayeri iminsi isanzwe nta mesaje nta apeli nta keya ntungurwa iteka iyo weekend igeze ati ya rosheri uri he dusohoke gera urukundo rurambuna njye nabonaga ibyacu bizarama Mutima